Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee amma sa'a sadiitti meetirbaandii 22 25 31 irratti waashingtan diisii irraa akka dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. kanneen raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitiin naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya bakka jirtan maratti nagaan keenya sanaa ga'u ittamooltan.
kibxata eebila 14 bara 2021 keessummeessituun keessan har'aa antuu jibee horaati. manni murtii federaalaa dhaddachi oliyyannaa dhaggeeffatu obbo Jawaar Mohaammed fa'aa mana hidhaarraa pilaazmaadhaan akka oliyyannaaf falmatan beellamni qabamee tureyyuu ajajni mana murtii hidhamtoota sana waan hin ga'iin hafeef beellamni kabiraan kennamee jedhu abukaatoon isaanii naannolee beenishaangul gumuziif gambeellaatti weerara koovid 19 ittisuuf hojii hubannoo uumuuf to'annoo hojjetaa jirraa jedhu biirooleen fayyaa naannolee lamaanii itiyoophiyaa kibba lixaatti kanneen argaman godinaalee afuriif aanaa addaa tokko akka naannootti ijaaramuuf filannoon hiree murteeffannaa geggeessan. filannoo biyyoolessaa wajjin guyyaa tokkoof sa'aatii tokkotti akka raawwatamu murtaa'umsaa filattoota irratti burjaajii uumuu akka hin qabne boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa beeksisee jira. Martinuu gara boodaa dhiyaatu.
Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin hafeera piroodiwusariin tamsaasaa har'aa Biraan Haayiluu.
Miidiyaa hawaasummaaf tamsaasa intarneetii gama qindeessuun immoo tiksti gammee oduuf gara jaalanneettan isin dabarsa.
akkam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo wirtulee filannoo kuma afur kan guutummaa itiyoophiyaa keessatti namoota sagalee kennan hojiin galmeessuu kan hin jalqabamne ta'uu boordiin filannoo biyyoolessaa kan itiyoophiyaa beeksisee jira dura teessuun boordii kanaa adda birtukaan miidhagsaa hoogganoota paartilee siyaasaaf akka ibsanitti wallaggaa dhiyaa wallaggaa bahaa horroo guduruu wallaggaa matakkalii fi kamisee keessatti yaaddoo nageenyaaf jecha. namoota sagalee kennan hojiin galmeessuu gaggeeffamaa hin jiru jedhaniiru kana malees filannoo guutuu biyyaa waxabajjii shan gaggeeffamuu fi karoorfameef qophii jiru kan ilaaleen hoogganoota paartilee siyaasaaf ibsanii jiran. Itoophiyaa kibba dhiyaa keessatti kan argaman godinaalee shanii fi aanaan addaa tokko bulchiisa naannoo of danda'e ta'uudhaaf guyyaa filannoon gaggeeffamu sanatti uummanni sagalee murteeffannoo akka kennu ta'uun. kan danquun qabu jechuudhaan boordiin filannoo guutuu biyyaa beeksisee jira gorsituun dhimmoota koominikeeshinii boordii filannoo adda sooliyaanaa shimallis akka jedhanitti uummanni bulchiisa naannoo ta'uuf sagalee kennuu fi filannoo guutuu biyyaaf sagalee kennuun waan wal danqu hin qabu jedhaniiru kana jechuunis filannoo lamaaf sagalee kennuu jedhan kunis kafaa shakkaa daawuroo beenchi sheekoo oomoo dhiyaa fi aanaa addaa koontaatu. bulchiisa tokko ta'uuf deemaa jechuudhaan yuunaataan zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera. godina wallaggaa dhiyaarraa haleellaa eenyummaa irratti hundaa'uun gaggeeffameen dhiyeessanii kanneen ba'an guyyaatti namoota dhibba lama caalaa akka simataa jiru sagantaa waltaasisaa wabii nyaataa fi ittisa balaa koomishinar lijaalam beeksanii jiran yeroo ammaa bulchiisa naannoo amaaraa keessatti baqattoota kuma dhibba shan ta'antu jira ka jedhan obbo Zalaalam. mootummaan ji'a ji'aan nyaata kuntaala kuma dhibba sadii fi kuma shantama dhiyeessaa akka jiru dubbataniiru kunis humna mootummaan ol waan ta'eef jecha namoota dhuunfaa fi dhaabbatootiin kan mootummaan ta'in gargaarsa akka hiixataniif koomishinarichi gaafatanii jiru mootummaan federaalaas qaamota eenyummaa irratti hirkachuun haleellaa raawwatan irratti tarkaanfii akka fudhatuu fi kanneen jireenya ofiirraa buqqa'an kana gara qe'ee isaaniitti akka deebisaniif. haala akka mijeessuufis gaafachuu isaanii asteer misgaanaa baardaar irraa gabaasteetti ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti pireezidaantii yuunaayitid isteetsi joo baayiden eebila 28 koongirasaaf haasawaa isa jalqabaa dhageessisuuf jiru guyyaan haasawaa itti dhageessisuuf jiran kun pireezidaan baayiden erga kakatanii waajjira qabatanii guyyaa dhibba tokkoffaa ta'uusaati kunis pireezidaantonni aangoo ega qabatanii booda nuusa waggaa afuritti qoodaman keessaa isa jalqabaatti bulchiisi isaanii maal akka hojjetee fi itti milkaa'eetu ilaalama Haasawaa pireezidaant Baayiden kunis mana maree bakka bu'oota uummataa keessatti kan ta'uuf jiru yoo ta'u, afyaa'iin mana maree kata'aan Naansi Peloosii Baayiden argamanii haasawaa akka godhan kibxata kaleessaa xalayaa affeerraa erganiif. Xalayichis yeroo seena qabeessa kanatti rakkoo fi carraa jiru irratti kottuu muuxannoo kennuu qoodii ka jedhu ture. Ibsi Waayit Haawus irraa bahe akka jedhutti pireezidaant Baayiden afeerraa kana simatanii jiru. Weerara vaayirasii kooroonaa jiruuf jecha walga'iin kun attamitti akka gaggeeffamu garuu hin ibsamin jira. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden waraana isaanii Afgaanistaan keessaa hanga fulbaana kudha tokkotti guutummaatti baasuuf akka jiran roobii har'aa dubbachuuf jiru. Fulbaanni kudha tokko fuullee keenyaa waggaa digdammaffaa shororkeessonni haleelantu yaadatama. Hangafni waa gameessi bulchiinsa amma jiru akka jedhanitti Baayiden haasawaa har'a dhageessisuuf jiran dura gara fuula duraatti bu'aa Ameerikaa eegsisuuf karaan jiru tokkittiin duula waraanaa Afgaanistaan keessatti waggootii digdama lakkoofsise xumuruu akka ta'e Baayiden muratanii jiru. Kanaaf jecha sodaa addunyaarra jiru isa waggaa digdama duraa otoo hin taane isa har'aa agarsiisuu qabnaa jedhu Baayiden. Ministeerri Dantaalaa kan Yuunaayitid Isteets Aantanii Bilinkan dhimma kana irratti mari'achuuf jecha Biraazilsi keessatti argamu. yuunaayitid isteets kutaa minasootaa keessatti lammii ameerikaa hidda dhalataa afrikaa qabuu fi dargaggoo umrii digdamaa daawunteeraayit seera tiraafikii kan ilaaleen poolisiin konkolaataa isaa wajjin egasa dhaabsisee booda waan ajjeeseef jecha halkan sadaffaa fi hiriirtonni poolisoonni walitti bu'uun itti fufee jira. aangawoonni magaalaa minneapolis hiriirtota daandii irraa deebisuuf jecha galgala sa'a afur irraa qabee sochii kan ugguran ta'us dhibba hedduun isaanii waajjira poolisii handaara magaalaa jiru biruukliin seentar jedhamutti walitti qabamuudhaan ajjeechaa raawwatameef murtii haqaa gaafataa jiran poolisiin akka isaan adda faca'an ega gaafatee booda dura dhaabbannaa mudateen hiriirtonni waan adda addaa poolisiitti darbachuu ega jalqabanii booda poolisiin immoo waan biifamuun gargaaramanii addaan facaasuuf yaalan hiriirri mormii kun dilbata darbe poolisiin kiim pooter jedhamtu raayitiin ega ajjeefte booda jalqabame. iraan albuudaa yuuraaniyeemii hojii gabbisuu keessatti qulqullummaa isaa hanga dhibba keessa harka jaatamaatti guddisuuf murteessuun ishee haleellaa warshaa nuukileeraa nataanz jedhamu irratti dhaqqabeef deebii ta'uu pireezidaantiin biyyattii haasan rohaani har'a ibsanii jiru. walga'ii kaabinee irratti haasawaa ka dhageessan rohaaniin meeshaalee warshaa keessaa kanneen akka barbadaa'an ta'an haala caalaatti jabaa ta'een bakka buufamuu jedhan iraan duraan albuudaa yuuraaneemii harka digdama qofa gabbisaa turte amma garuu dabalataan ka gabbistu ta'uu beeksifte akka waliigaltee nukuleeraa iraan kan biyyoota addunyaa irratti humna jabaa qaban ja'a gidduutti tolfame akka jedhutti iraan hanga harka sadii fi tuqaa ja'a torba qofa akka gabbistuuf kunis meeshaan nukuleeraa hojjetti sodaa jedhurraa kan daangeffame ture iraan garuu sagantaa nukuleeraa qabdu tajaajila uummataa kan akka humna elektiriikaa fi dawaalee qofaa fi kan itti gargaaramtu ta'uu ibsaa turte. humnootiin neetoo kanneen afgaanistaan keessaa biyyatti deebisuuf yeroon amma jechuun ministiriin dantaalaa yuunaayitid isteets aantoonii bilinkan har'a dubbatanii jiru biraasels keessatti barreessaa duree neetoo jeens stoolenberg waliin kan wal argan bilinkan kaayyoon fiixaan baasuuf karoorfanne fiixaan baafnee jirra jedhan waraana keenya nagaan bifa qindaa'een afgaanistaan keessaa baasuuf torbanneenii fi baatilee fuullee keenya jiran keessa walitti dhiyeenyaan hojjannaa ka jedhan bilinkan kana goonus cichi nuti egeree afgaanistaaniif qabnu akkuma jirutti itti fufaa jedhaniiru neetoon gara fuula duraatti qooda afgaanistaan keessaa qabaatu kan ilaaleen walitti dhiyeenyaan hojjetanii qindeessuuf carraa jiraachuusaaf stoolenberg galateeffatanii jiru kana malees bilinkan ministirii ittisaa kan yuunaayitid isteets ministeerota dantaalaa biyya jarmanii xaaliyaanii tarkiif biriteen waliin wal arganiiru oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
kan dhaggeeffataa jirtan as waashingtan diisii irraa kan darbu raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. har'a manni murtii waliigalaa federaalaa dhaddachi oliyyannoo obbo jawaar mohammadiif namoonni galmee isaanii irratti waamaman mana hidhaa ta'anii pilaazmaadhaan akka falmii geggeessan ajajee ture ta'us garuu Ajajni mana murtii himatamtoota sana waan hin dhaqqabiniif yeroo biraatti beellamame jedhan abukaatoo hidhamtootaa keessaa tokko kan ta'an obbo Kadir Bulloo Tsahaay Daamtootu gabaase.
Manni murtii olaanaa federaalaa lidataa ramaddii tokkoffaa dhaddacha farra shoror keessaa fi dhimmoota heera mootummaa ragaa abbaan alangaa golga duubatti akka dhaggeeffatamuuf gaafate golgaa duubaan hin dhaggeeffatamu murteesse hordofuudhaan abbaan alangaa waliigalaa federaalaa oliyyannoo fudhateen manni murtii waliigala federaalaa komii oliyyannoo abbaan alangaa fudhateen ragaan bu'uura murtii duraa fi beellama kanaan dura qabameetiin akka hin dhagaamneef dhorka gara mana murtii ragaa dhagahuutti waan ergeef. beellamni guyyaa biraatti darbeeraa jiran abukaatoo hidhamtootaa keessaa tokko kan ta'an obbo kadir bulloo dhaddacha har'aa irrattis ajajni manni murtii waliigala federaalaa komii oliyyannoo kenne himatamtoota waan hin qaqqabneef hin dhiyaanne jechuun ibsaniiru obbo kadir.
Kalli dhaddacha dileetti ture manni murtii ragaan qara ragaa bulee ture ragaan kun akka hin dhagaamne manni murtii dhoorkaa kenneera dhaddachi manni murtii waliigala federaalaa. Innis maalii armaan dura ragaa dhiyaatu irratti falmitu godhamaa ture. Abbaan alangaa kan jedhu ragaa dhokatee namatti rageessu akka rageessan godhuuf ture. Haa ta'u malee nu ammoo kana bu'uuruma seeraa qabachuudhaan falmaa turre. Dhumarratti manni murtii ajaja kenneen yookaan jiru murtii kenneen ragaan fofomatti taa'ee akka ragaa bu'u kan jedhu kenne. Kan biraa gaafiin. ture ragaan tarreen namaa nu gahuu qabaa kan jedhu ture haa ta'u malee manni murtii kan jedhe sababa adda addaatiif maqaan ragootaa akka hin kennamneef haa ta'u malee gaafa dhaddachaa irratti akka beekamu kan jedhu ture ragaa kana irratti oliyyata dhiyeessaniitti biroon abbaa alangaa mana murtii waliigala federaalaatti akka dhiyaannu ajajamee ture haa ta'u malee ajajni kun maamiltoota keenya hin geenne maaliif kalee akka sa'aatii shanii walakkaas waliin turre. Kalee kanaafuu ajajni hin geenne garuu nu dhaddachi sa'a kanatti isaan beellamuu gumaa hin qabnuuf dhaddacha irratti argamnee turre achi kana walumatti kennaa ture.
Ragaan abbaan alangaa golgaa duubaan haadha gahamuu kan jedhee manni murtii olaanaa federaalaa lidataa dhaddacha farra shoror keessaaf dhimmoota heera mootummaa kufaa taasise abbaan alangaa waliigala federaalaa immoo oliyyannoo fudhateen kan beellamni ragaa dhaggeeffachuu harkifatee jiran obbo Kadir. Oliyyannoon abbaan alangaa mana murtii waliigala dhaddacha komii oliyyannootti obbo Jawaar Mohammadii fi namoonni galmee isaanii jalatti waamaman karaa pilaazmaatiin mana hidhaa taa'anii falmii akka gaggeessan ajajee ture manni murtii kan jedhan abukaatoon isaanii obbo Kadir Bulloo garuu ajajni kun maamiltoota isaanii akka hin qaqqabne ibsuudhaan oolmaa dhaddachaarraas ibsaniiru.
Ajajni kenname pilaazmaadhaan kan jedhutu jira. Pilaazmaa akshaalii nu gaafii dhiyeessine lakkini pilaazmaa jarri qaamaan dhiyaatanii fanuu barbaadanii manni murtii kun mirga isaaniiti. Kaayyoon pilaazmaallee kan ture pilaazmaan durbaanuu kan hojiirra oolee fi warra fagoo jiraatan sababa fageenya irraa kan ka'e mirgi seeraa isaanii akka hin turamne. Kana ilaalchisee kan jira magaalaa kana. Kanaafuu dhaddacha irratti dhiyaatanii wal falmuun barbaachisaadha. Kunillee. Waa hedduu qaba maaliif fakkeenyaaf yoo falmii ka'uu irratti yoo maamiltoonni keenya bira hin jiraanne taate falmii kanaaf deebii gahaa kennuu danda'u dhabuu hin danda'ama kun immoo mirga isaanii deekatu waan ta'eef kana kan akka nu fayyamu kan jedhu gaafii dhiyeessine haa ta'u malee mana murtii dhumarratti akka haala amma akkaatamu kun armaan duraatti dhufee jira. Kanaafuu falmii isaanii akka mana madabaa isaanii akka dhagaan pilaazmaadhaan falmiin akka itti fufu kan jedhu ajajeetti adda kan biraa baane.
Beellama darbeen abbaan alangaa waliigala federaalaa eebila shan bara kuma lamaa fi kudha sadii irraa eegalee guyyoota kudha shan walitti aananiif ragaa namoota dhibba tokkoof afurtamii jaha dhageessachuudhaaf kan ture yoo ta'u sababa manni murtii olaanaa federaalaa lidataa ramaddii tokkoffaa dhaddacha farra shoror keessaa fi heera mootummaa ragaan golga duubaan hin dhaggeeffatamu jedheen oliyyannoo fudhateeraa jedhan abukaatoon namoota kanneeniin obbo Jawaarii fi namoonni galmee isaanii irratti waamaman eebila kudha shan bara kuma lamaa fi kudha sadiitti mana hidhaa taa'an. karaa pilaazmaan falmii oliyyannoo fudhatame irratti abbaa alangaa waliigala federaalaa waliin akka taasisaniif beellamameera. oolmaa dhaddachaa irraa ilaalchisuudhaan itti aanaan itti gaafatamaa waajjira abbaa alangee waliigalaa federaalaa obbo Fiqaaduu Tsaggaa Iskindar Firee waliin gaaffiif deebii taasisaniin akkas jedhaniiru.
beellamni oliyyannoo har'a ture garuu akka dhiyaannuuf ajajni mana murtii nu hin qaqqabne jechuun kan dhiyaanne. nuti garuu mana amala sirreessaa mallatteessisneetii kan ajaja kana kennine garuu himatamtootni hin dhiyaanne odeeffannoo jedhudha kan nu qaqqabe.
obbo Jawaar Mohammadii fi namoonni galmee isaanii irratti waamaman ajjechaa artist Hacaaluu Hundeessaa hordofuun hokoraa fi jeequmsa naannoo Oromiyaa keessatti mudate keessaa harka qabuun shakkamanii erga hidhamanii ji'a sagal ta'ee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.
Murtiin hiree murteeffannaa naannoo ta'uu kan godinaalee shan kibba gama lixaa Itoophiyaatti argaman shaniif kan aanaa addaa tokko filannoo biyyoolessaa ja'affaa waliin guyyaa tokko akka ta'u murteessuunsaa uummata sagalee kennuuf burjaajiin uumu jechuudhaan boordiin filannoo beeksisee jira. Hojii hiree murteeffannaa uummataa kanas raawwachiisuuf qarshiin miliyoonni torbaa ol qophaa'uun beekameeraa jedha gabaasi Yoonaattaan Zabdiyoos hawaasaarraa erge. Gorsituun dhimmoota koominikeeshinii boordii filannoo Itoophiyaa Sooliyaanaa Shimallis hireen murteeffannaa Naannoo kibba gama lixaa Itoophiyaaf filannoon biyyoolessaa walfaana geggeeffamuun uummata gidduutti burjaajiin uumuu jedhan.
አመራጮች ኖርማሊ አሁንም ቢሆን የክልል ምክር ቤት ናት።
Uummata sagalee kennu ammayyuu taanaan finfinneef dirree dhawaa irraa kan hafe akka karoora keenyaatti mana maree bakka bu'ootaa uummataaf mana maree naannoof filannoo lama geggeessu. Kanaaf gaaffii tokkoyyuu hin qabu. Filannoo mana maree bakka bu'ootaaf mana maree naannoo geggeessuu irratti waraqaa sagalee itti kennan itti dabalaa tokko kennuudha. waraqaa sagalee kennan sanarratti uummati sagalee kennu mallattoo isaanii kaa'u filannoo isaanii idilee kabiroolee ni geggeessu kanaaf waraqaa filannoo tokko dabalamuu isaa malee dhimma walxaxaan kabiroon hin jiru jedhan uummati naannoo kontaa daawuroo akka jedhanitti hanga ammaatti fudhataa kan turre kaardii filannoo tokko qofa ka jedhuuf aadde Sooliyaanaan innaa deebisan ልክ ነው። በአንድ ካርድ ሁለቱን ምርጫ የክልል ምክር ቤትና የተወካዮች ምክር ቤት እንደሚካሄደው ማለት ነው።
ee sirriidha kaardiidhuma tokko irratti filannoo mana maree bakka bu'ootaaf kan naannoo filatu namni sagalee kennu tokko kaardii fudhatee ennaa ol seenu galmeerra jiraachuu isaatu mirkanaa sana booda waraqaa sagalee ittiin kennu fudhata. Naannolee Itoophiyaa akka biroof kan kennamu waraqaa filannoo lama tokko mana maree bakka bu'ootaaf tokko immoo kan mana maree naannooti. Filannoon hiree murteeffannaa bakka geggeeffamutti immoo waraqaa dabalataa tokko fudhata. Mararratti mallattoo kaa'ee ba'a. Homaa waan wal xaxaa ta'e hin qabu. Filannoo kana dura geggeessame irraallee adda miti jedhan. Filannoo sana guyyaa tokko irra geggeessuun baasii jiru waan gad xiqqeessuuf adeemsa sagalee hiree murteeffannaaf maallaqi barbaachisu miliyoona torba qofaa ta'uun ibsameera. Filannoon hiree murteeffannaa sidaamaa dhiyeenya geggeeffamellee qarshii miliyoona torbaa ol fixe.
የአስፈጻሚዎች ስልጠና ያው በጣም እ፣ ለህዝብ Leenjiin raawwachiistota filannoo kan hiree murteeffannaaf kan itti dabalaa yoo ta'e malee inni hafe martinuu filannoo biyyoolessaa keessatti kan hammatameef bobbaafamuun raawwachiistota filannoos sanuma keessatti hammatama. Kaffaltiin isaaniis sanuma keessa jira. Kanaaf kan nu barbaachisu waraqaa filannootti dabalaa saanduqa sagaleetti kennaniif baasii hagas guddaa miti. Kaan waliin innaa ilaalamu bajeti isaa hedduu xiqqoodha jedhan. Hojiiwwan boordiin filannoo hojjetaa jirullee aadde Sooliyaanaan dubbataniiru.
የህዝብ ውሳኔውን የሚያደራጁ ከነዚህ ዞኖች Filannoo hiree murteeffannaa akka qindeessan godinaaleef aanaalee addaarraa kan walitti dhufan waajjirri hundeeffama hiree murteeffannaa jira. Isa waliin walitti dhiyeenyaan waliin hojjenna. Waajjira pirojektii kanaa waliin ta'uudhaan bajata qindeessinee jirra. Mana maree bakka bu'ootaa uummataaf gaaffii bajataa dhiyeessineerra. Nutis nutis karaa keenyaan gama qindeessa hojii keenyaa qindeessa hojii keenyaa jalatti waajjira pirojektii kan hiree murteeffannaa hundeessineerra. Inni egaa bajatas ta'e meeshaalee barbaachisaa akka biroo qopheessuuf hiree murteeffannaaf kan barbaachisu hojiitti dabalaa hojjetaa jedhan. Innaa filannoo hiree murteeffannaa Sidaamaa muuxannoo argatan caamsaa 28 bara 2013 filannoo geggeessamuuf akka fakkeenya gaariitti gargaaramnaa jedhan. Itoophiyaa kibba lixaatti naannoo tokko hundeessuuf filannoon hiree murteeffannaa bakka itti geggeeffamu kafaa, shakkaa, daawuroo, beenchi shakkoo, oomoo lixaaf aanaalee addaa kontaati. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootii qophii itti aanutti cehu keenya dura beeksisa qabna.
Qophii labataa Qophiin labataa sagantaa haaraa torbanitti gaaf tokko raadiyoonii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootiin qophaa'ee isinii dhiyaatu. Qophiin kun dhimmoota dargaggootaa warra fuullee akkasumas qondaala fi raaba laallatan irratti xiyyeeffata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, diinagdee, fayyaa, aartii mata dureen hin tuqamne hin jiraatu. Qophiin labataa yaada keessanan dhaggeeffatoota illee of keessaa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata jimaata qophii labataa VOA afaan Oromoo irratti.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashimtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannolee Beenishaangul Gumuziif Gambeelaatti weerara COVID-19 ittisuuf hojii hubannoo uumuuf to'annoo hojjetaa jirra jechuudhaan beeksisan biirooleen fayyaa naannolee kunneeni. COVID-19 qabamanii amma garuu fayyuu isaanii jiraataan magaalaa asoosaa dubbatan tokko namootaan beeku sababaa COVID-19 du'aan of biraa dhabeera erga jedhanii booda hawaasni haguuggii afaanii funyaanii godhachuun COVID-19 babal'achaa jirurraa of eeggachuu qaba jechuun ergaa dabarsan naakoor malkaatu gabaase.
Naannoo Beenishaangul Gumuuz magaalaa Asoosaa keessatti jiraataa akka ta'an kan dubbatan obbo Buzaayyoo Biraanuu sababaa torban tokkoof haguuggii afaanii funyaanii yookaan maaskii hin godhatiin turaniif COVID-19 qabamuu isaanii himanii jiru ofii gara malee dhibamanii turuu fi namoota beekan akka of biraa du'aan dhaban illee himan.
Kovid-19 qabameen ture. Kovid kana qabamee osoo hin jiru asoosaa hospitaalaatti rifareedhaan hidhanii Addis hospitaala Pheexroosii galiin ture. Pheexroosiitti gara ji'a lamaaf wayii akkas wal'aansa godhachaa tureetanii fayyeessan deebi'ee dhufe ji'a lamaaf wayii booda hiriyaan koos kan na wajjin ture taasisa of biraa dhabeera achitti of biraa dhabeera. Kana hunda argee kan amma deebi'ee dhufeetan asoosaa nagaadhaan jiraachaa jira. Ani jalqaba baay'een asii gaddeen jiraatan ture. Maaskii malee saanitaayizarii malee sochii iyyuu beekani. Dhumarratti naannoo torban tokko torban tokko hin guutu torban tokko yeroo hin guunneef maaskii ofirraa baase maaskii malee takka takka deemuu hin jalqabe. Gidduutti sanatti na qabate naan. Maaskii malee sa'aatii tokkoo fi daqiiqaa tokkoo fi baasnee yeroo sanatti nu qabachuu hin danda'a. Maaskii malee deemne. Yeroo baay'ee amma namootni wanti isaan jedhan jiru. Kuni siyaasadha hojii poolitikaadha. Kun hin jiru dhukkuba seexanaadha. Wanta akkas akkasii wanta adda addaa ofii isaaniidhaan uumanii kan haa ta'an jiru. Dhukkuba nuun agarreerra kana caalaa wanti dhufu hin jiru. Weeraree naa bu'ameera laata.
Jiraataan magaalaa Asoosaa inni biraa Naasir Xahaa weerara vaayirasii kooroonaa gadi xiqqeessanii ilaaluutu jira jedha. Sochiin hubannoo hawaasaa uumuu addaan citu kanaaf waan gumaachee qaballee jechuun itti dabaluun ibsee jira.
Namoonni baay'een dhukkuba kanaan wayita qabamanii rakkatanii agarra. Dhukkubni kun dhukkuba hamaadha. Dhukkuba yeroo gabaabaatti lubbuu namaa ajjeesuu danda'u iddoo ta'ee fi akka haala naannoo keessa jirrutti immoo baay'ee gubaadha jedhamee yaadama. Yeroo baay'ee dhukkubni kun kana keessatti illee bal'ata. Haala jedhuun namoonni yaadanii badaa dhukkuba kanatti hin kennan. Magaalli Asoosaa sochii daldala garaa garaa keessatti mul'ata. Namoonni kallattii hundarraa jedhanii bakka itti wal arganii bakka itti waan garaa garaa walirraa bitanidha iddoo ta'ee fi waan baay'ee ilaaluu ni dandeessa. Namoonni fageenya isaanii hin eeggatanii qulqullina harka isaanii hin eeggatanii namoonni walitti yaa'anii bakka garaa garaatti wayita ta'an agartaa. Kun immoo dhukkubicha daran hammeessuu danda'a. Haala amma jiru kanaan isa jedhudha. Guyyaa guyyaan namoonni lubbuun isaanii ni darba. Kana namni iyyuu waan tokko itti ilaalaa jiru.
Tamsa'ina COVID-19 ittisuuf waan godhamuu qaba jedhanillee jiraattotni magaalaa Asoosaa kunneen ibsanii jiru.
Hundi maaskii gargaaramuu fi saanitaayizarii gargaaramuutu irra jira jiraachuuf. Kanaachi maatii isaafis isaafis wanta gaarii miti kun. Karaa biraadhaan immoo barsiisa guddaa barbaachisa kun. Maaskii malee ittiin gashu tajaajila ittiin kennu jechuudha isaanirra jira. Tajaajila nama mana kootti maaskii mana sarbiifilee maxxanseera. Abbaan barbaade haa dhufu maaskii hin qabu taanaan kaffaltiin naa kaffaluuf nattaafu hojiin hojii dubbisuufis nattaafu narraa jiru. Hin gashu nama tokko jiru. Hundinuutu akkas godheetiin hundinuu maaskii isaa qalatee gargaaramaa deema. Amma danda'ametti namoonni wal keessa deemu iddoo ta'ee fi tokkoon tokkoon namaa of eeggannoo yoo godhe malee hambisaa haala cimaa ta'uu danda'a yeroo ammaa kanatti nama godheen kan yaadu.
Biiroo Fayyaa naannoo Beenishaangul Gumuzitti daayirektarri daayirekteetii koominikeeshinii obbo Waacoo Waaqbulchoo sosochiin hubannoo hawaasaa uumuu addaan citee turuu isaa hin haalle hojii kana itti fufuu fi waan weerara koovid kudha sagal ittisuuf hojjetaa jirra jedhan addeessanii jiru.
በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች ነበሩ እና እነዚህ ከመዘናጋቱ ጋር ተያይዞ በመሀል ላይ ተቋርጦ የነበረ የበጎ ፈቃደኞች ወጣቶች አገልግሎትን እንደገና ለማስጀመር ናኖ ቤኒሻንጉል ጉሙዝቲ dargaggootni tola ooltummaan hojjetaa turan jiru. Tajaajilli kun addaan citee waan tureef dargaggoota tola ooltummaan tajaajilan irra deebiin jalqabsiisuuf hojjetaa jirra. Dhaabbilee amantaa wajjin ta'uun barattoota manneen barnootaa irraa bobba'aniin hubannoo kennuuf caasaawwan dargaggootaa hunda gara naannootti waamuun haala yeroo COVID-19 fi akkaataa ittiin ittisuun danda'amu irratti dargaggoota tola ooltummaan hojjetan wajjin akkamiin hojjechuu dandeenyaa kan jedhu irratti hojjetaa jirra. Raadiyoo hawaasaa fi kanneen raadiyoo hin qabneef ammoo bakkuma namootni walitti heddummatanii jiranitti duula hubannoo uumuu taasisaa jirra. Naannoon Beenishaangul biyya ollaa biyya ollaa Sudaan faana waan ol daangessuuf namoota daangaa ce'anii gara kanatti dhufan adda baasuu fi buufata yeroo sharqollee keessatti akka turanii fi erga bu'aan qorannoo isaanii beekame gara hawaasa baqattootaa akka seenan gochuu irrattis akkasuma hojjetaa jirra. Hojii of eeggannoo akka biyyaatti jiruunis akkasuma hojjetaa jirra jedhan. Haaluma walfakkaatuun hoogganaan biiroo fayyaa naannoo Gaambeellaa obbo Ruut Gaatwiich COVID-19 dursanii ittisuuf waan hojjetaa jirra jedhan irratti yeroo bilbilaan deebii kennan akkas jedhan. Gaambeellaan naannoo ho'i olaanaa jiru yommuu ta'u, kanaan wal qabatee odeeffannoo dogoggoraa COVID-19 hin dhufu nuun qabatullee jedhu turee jira. Yeroo ammaa garuu ilaalchi dogoggoraa sun hafeera. Namootni digdamaa ol waan du'aniif akka COVID-19 jiru hubatamuu danda'eera. Nuti illee qajeelfamoota qaama oliirraa nuuf ergaman hojiirra oolchuuf tattaafataa jirra. Hojii hubannoo uumuullee hojjetaa jirra. Garuu hojiirra oolmaa irratti rakkootu jira. Dhorkaawwan jechuunis maaskii godhachuu fi fageenya eeggachuu wal qabatee akkasuma hanqinootni mul'atu. Kana qaama nageenyaa wajjin ta'uun namoota dhorkaawwan kana hin kabajne irratti tarkaanfii seeraa fudhachuuf hojjetaa jirra. Buufata baqattootaa keessatti illee namoota jiran ilaalchisee akkuma jiraattootaa kanneen biroo COVID-19 ilaalchisee akka hubannoo qabaatan hojjetaa jirra jedhan. Hooggantootni kunneen tamsa'ina COVID-19 naannolee lamaan keessa jiru irratti waan jedhan kunoo. Qorannoo saamudaa 2021 ol taasifameen Namootni kuma tokkoof dhibba tokko caalan COVID-19 qabamuu isaanii agarsiisa. Namootni 21 ammoo lubbuu isaanii dhabanii jiru. Namootni dhibba jaha caalan fayyanii jiru. Namootni muraasni ammoo yeroo ammaa kana giddu galeessa yaalii keessatti yaalamaa jiru. Qorannoo saamudaa kuma soddomii saddeetiif dhibba afuriif shanii geggeeffameen namootni kuma sadiif dhibba lamaaf kudhan COVID-19 qabamanii jiru. Namootni kuma lamaaf dhibba saddeetiif saddeettamii torba ammoo fayyanii jiru. Kan yeroo ammaa fayyaa jiran hanga ragaa guyyaa irraatti jechuudha dhibba lamaaf torbaatamii saddeet ta'u. Isaan keessaa namootni ja'a kutaa yaaliin ulfaataa itti adeemsifamu keessa jiru. Namootni hanga ammaatti lubbuu isaanii dhaban ammoo namoota digdamii tokko jedhan. Ibsa guyyuu COVID-19 ilaaleen ministeerri fayyaa fi Inistituutiin fayyaa hawaasaa Itoophiyaa waliin baasaniin kaleessa qofaa qorannaa saamudaa kuma torbaaf dhibba ja'aaf tokko taasifameen namootni kuma tokkoof dhibba shaniif jaatamii saddeet dhibee kanaan qabamuu mirkanaa'eeraa jedha. Akka waliigalaatti namootni dhibee kanaan qabaman kuma dhibba lamaaf kuma soddomii lamaaf dhibba shaniif kudha lama ta'anii jiru. Namootni kuma tokkoof dhibba saddeetiif soddomii saddeet dhibee kanarraa kan fayyan yoo ta'u, akka waliigalaatti namootni kuma dhibba tokkoof kuma torbaatamii sadiif dhibba saddeetiif kudha saddeet koovid kudha sagal irraa fayyaniiru jedha ragaan kun. Hanga kaleessaatti qofa namootni dhibba sagaliif jaatamii torba ammoo gara malee dhibamaa jiru jedha. Kaleessa qofa namootni digdamii lama lubbuu dhabuu isaanis akkasuma ragaan kun ni agarsiisa. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ናኮር መልካ አምቦራ
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromoon dabarsu irratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.
Jiraacha bishaanii baay'inni jajjagee gurratti mi'aawa yaa'an sagalee kee jiraacha bishaanii baay'inni jajjagee kan rafe dammaqsa wayituuf walaloon kee lakkaawameen dhuumuu hibboof mammaaksi kee kan rafe dammaqsa wayituuf walaloon kee lakkaawameen dhuumuu hibboof mammaaksi kee galma aadaa keenyaa. seenaa keenyaa kalleetti tokkummaa hundee bilisummaa afaan oromoo.